Kiswahili ni Sauti ya Amerika. Ibiganiro vya radiyo Ijwi rya Amerika tubibashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo Inshuti ya Bose FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ni kuri FM mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni uwo mwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jedi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kubw' ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu akarere ka afurika niko karere karimwo abantu benshi bakiri bato kurusha utundi turere two ku isi kubw'ibyo biharuro ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'abantu baba mu karere ko muri afurika bagizwe n'abari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu akarere ka afurika gafise abantu muri iki gihe barenga umuriyaridi n'imiliyoni amajana abiri vyitezwe ko ico gitigiri ciyongera incuro zibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu n'incuro zine mu gushika ku bantu imiliyo- imiliyaridi zine eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi Eh, murantunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ijana yamara ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira bikomeye iterambere ry'akarere ka afurika abakiri bato bashobora kuba inyishu canke ikibazo ku vyerekeye kazoza ka afurika bamwe mu bakiri bato mu karere ka afurika batanguye kwishira hamwe mu mashirahamwe kugira bagerageze kwiteza imbere mu burundi ishirahamwe ry'abakiri bato action des jeunes universitaires du burundi pour le, lead- pour le leadership et le patriotisme mu mfunyapfunyo ajub lp ni ishirahamwe ry'urwaruka rwiga n'uruheza kaminuza eh, rwishinze guterera mu burongozi hamwe no gukunda igihugu iryo shirahamwe ryisunga ibintu bitatu bikuru bikuru uburongozi gukunda igihugu hamwe no kwiteza imbere umuntu atabanje kurindira ubuzi butangwa na leta ishirahamwe ajub rp ririyumvira imigambi mito mito ishobora gutuma abantu bagiye hamwe bashobora kwishyiriraho akazi eh, bakaronka ikibatunga mu kiganiro muri sanga twatumiye habyarimana albin juvenal umuyobozi w'ishyirahamwe ajub lp akongera akaba n'uwuserukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko waramutse alba
mwaramutse neza fideli Eh, ndaramukije n'abariko baratwumviriza kuri voix d'amerique e, watubwira igihe iryo shyirahamwe ryanyu ajub lp ryashinzwe
ego ishyirahamwe ajbelp nk'uko muhejeje kubivuga ni ishyirahamwe eh, ibikorwa byaryo byo kuritanguza eh, twabitanguye mu kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hanyuma ariko twagiye kuronka uruhusha eh, rutwemerera gukorera ku mugaragaro eh, duhabwa n'umushikiranganzi bw'inkonomuharo yo hagati mu gihugu eh, no gukundisha igihugu twaronse urwo ruhusha rero eh, mu kw'icumi eh, k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni ukuvuga mu mwaka uheze
icyimviro cyo gushiraho iryo shyirahamwe cyabaje gu- mwo gute
ego icyiyumviro nuvuga nti hajya kugira ngo utanguze ikintu canke utangure gukora ikintu ni ukubona eh, igikenewe haba mu kibano mu- mu gihugu eka ndetse no mu karere uherereyemo Eh, twebwe rero ubwa mbere twararabye eh, inyifato y'urwaruka rw'uno munsi abakiri bato ni uvuga ni ni abarutse uyu munsi abamaze kurenza imyaka eh, itegekanijwe ku bana bakiri batoyi turaraba inyifato yabo turaraba n'uruhara botegerejwe kugira eh, haba mu gihugu canke mu kibano iwabo eh, turiyumvira tuti kenshi twebwe dutwagwa eh, n'ibi na biriya aho kubona ko hari ibyo dushoboye guterera igihugu cyacu hari ibyo twoshobora gukora kenshi ucura tutabibona ugahora twigumira mu bintu byo kuryoherwa ni icyo ciyumviro rero by'uko eh, benshi tubona tuba mu busamazi twavuze tuti eh, tugiye hamwe tukiyegeranya eh, tugashobora gushyira hamwe eh, tugashyira hamwe umutima ku bwanya n'abarundi bari baciye ubwenge bavuga bati bigira inama bigira imana twoheza tugasika ku kintu kitari gitoyi eh, nk'uko mwabivuze eh, mu byo dusanzwe dukorera ko ibintu bitatu bikomakomeye eh, leadership uyu munsi arico gisigura uburongozi uburongozi nico gisata gitwara ibindi byose tukiyumvira tuti ico gisata rero mu gihe eh, natwe abakiri bato ari gugwaruka eh, two kumva yuko hari ico twoterera ko hari ico dushoboye tukareka kwiyumvira kuzera inze yuko umenga abavuye hejuru bazoza gukora kudufasha ibi na biriya tukabona yuko hari ibyo dushoboye tweza tugaterera eh, hanyuma reka turabigaruka ko Igihugu- tu- eh, turagaruka ko kuri ibyo bintu bitatu Ego, bikuru bikuru bitatu.
eh, mushimikira ko Ego, murakoze cyane Eh, ni kuki Ego.
mwahisemo ugwaruka guhiga n'uruheza kaminuza rwonyine murakoze cyane yego unovuga ni igituma twahisemo ugwaruka eh, rwiga n'uruheza kaminuza Eh, urabona uyu munsi fidele urabona ko igiti gira icyo ugwaruka nk'uko mwabivuze mu ntangamarara ni rwinshi ariko urabye eh, abiga amakaminuza uyu munsi eh, du- dufatire ku gihugu cyacu kuko ariho turi eh, uno munsi hariho amakaminuza menshi cyane arenga mirongo ine dufatiye kuri kaminuza ya leta ijya y'igihugu kaminuza y'uburundi tukaraba na kaminuza zigenga zirarenga mirongo ine uyu munsi mu gihugu cy'uburundi nta mutumba n'umwe uyu munsi eh, w'igihugu cy'uburundi utariko abiga canke abahejeje kaminuza n'imiburiburi bashika babiri twavuga tuti rero twebwe dukoranye n'abo bantu twoheza tugateza imbere eh, tukiteza imbere tugateza imbere igihugu duhereye hajya mu kibani iwacu umwe wese akumva ko afise ubwo butumwa bwo guhera hari iwabo ndetse n'igihugu cacu kigashikirwa ko twese tuba tugiye hamwe
mu bintu rero mushimikira ko eh, mwavuze ko ari uburongozi gukunda igihugu no kwiteza imbere Eh, wodusigurira neza i- ibintu ivyo bintu bikuru bikuru ingene mubishimikira ko n'akamaro mubona bifise
ego duhereye ubwa mbere kuri icyo cya mbere eh, c'uburongozi ariyo leadership eh, novuga nti mu bisanzwe eh, igisata c'uburongozi ahantu aho ariho hose kugira ngo bashyireho ukugenda neza kw'ibintu ni uko hategereza kubaho uburongozi natwe rero abakiri batoyi eh, baba abo ba- bugwaruka biga mu makaminuza atandukanye canke abayahegeje eh, abayahegeje kuko nabo baba bafise uruhara ntangere iyo basubiye hajya mu kibano ni uko ubwa mbere ico gisata twese twiyumvisemo ko eh, hari ico dushoboye guterera tukareka ku- kwiyumvira ko ba naka na ba naka bari hejuru umenga hariho ikintu bashobora kudufasha nibyo hariho intererano zabo ariko natwe tuba twagiye mu mashure tuba twize amakaminuza twoshobora guterera mu kintu rero c'uburongozi eh, haba ndetse n'amateko y'uburundi ibyo avuga i- ico aba- akiri batoyi ku myaka itegekanywa n'amategeko cumi n'umunani mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu n'itanu aho hose urwaruka ruba rufise ico ruterera mu burongozi kandi n'iryo soko rya byose iyo ibintu bitunganijwe neza n'ibindi bintu biraheza bikagenda neza hanyuma ubwira kabiri eh, eh, ku bijanye no gukunda igihugu ariyo patriotisme uyu munsi Eh, jewe nobwira abariko baratwumviriza bose eh, twebwe eh, nko ku bijanye no gukunda igihugu eh, igihugu twebwe tugifatira ku bintu bibiri bikuru bikuru ibyo nabyo eh, icambere twovuga yuko igihugu kigizwe n'ubutaka territoire hanyuma ikigira kabiri igihugu kigizwe n'abantu la population none rero tuvuga tuti umuntu ntashobora gukunda igihugu agiteza imbere atabanje kwitwararika mugenzi we atabanje kwifuza guteza imbere no gutera imbere ari kumwe n'uri hasi eh, tu- tukirinda ibintu by'amacakubiri byaranga kahise y'igihugu cyacu ubugira gatatu twebwe eh, turashyira imbere cyane imigambi yo kwiteza imbere icyo tuvuga uyu munsi ni uko tuvuga tuti abasangiye ubusa bitana ibisuma iyo mumaze gukoranira hamwe uyu munsi urwaruka ruheza amakaminuza twebwe eh, ni- ni ba- ni benshi cyane ngaha mu gihugu cy'u burundi eka mbere je novuga yuko no ku isi yose aba- ibishomeri canke abatagira ubuzi barahari ariko eh, iyo mugiye hamwe mugakora ibikorwa byo kuvuga amajambo gusa mutariko muriyumvira ibintu byo bateza imbere muraheza mukama mu njyana ntihagire n'iterambere mugira mushika ku mu gihe rero twebwe twariyumvire tuti ico kintu cyo ku- imigambi yo kwiteza imbere cyo gutera imbere duhereye ku no ku migambi mito mito turashobora gushika ku kintu kitari gitoya ku iterambere ndetse n'iterambere ry'igihugu cacu abantu bose nuvuga rigashika hose nk'uko abo bantu bari mu bice bitandukanye by'igihugu Eh, ishyirahamwe ryanyu ajib lp rifise abanywanyi bangana iki muri iki gihe
twebwe eh, mu ishyirahamwe eh, novuga ko uyu munsi eh, twatanguye turi abantu bashika bahakwa kwaba bagatoya imirongo itanu Eh, nibo eh, novuga nti batanguje iryo shyirahamwe kuko haba harimwo abahejeje amakaminuza atandukanye baba batagira ubuzi canke n'abakiri mu makaminuza twari twababa rero mirongo itanu ariko uyu munsi eh, twovuga ko turarenga eh, abantu mirongo itandatu bagize iryo shyirahamwe harimwo abakiri ku mashuri muri za kaminuza harimwo n'abahejeje
Eh, nk'uko turariko tubivuga usanga abahejeje za kaminuza n'urwaruka muri rusangi ah, mu bihugu vyo muri afurika cane cane bataronka akazi niyo bahejeje amashure ni kihe mufasha niyihe ntererano ryo shirahamwe ryanyu ririko rigira kugira rifashe ah, urwaruka nk'urwo eh, rugerageze kuva mu bushomeri
ego twebwe eh, ubwa mbere jewe nashaka kugaruka ku biharuro wewe eh, wagerageje gushikiriza mu ntangamarara uyu munsi twavuga ko ugwaruka eh, abari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu canke bayishitsa eh, bararenga ibice mirongo itandatu na bitanu ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko dufashe ugwaruka eh, ruvugwa n'amategeko gushika mu myaka mirongo itatu n'itanu bararenga ibice mirongo irindwi na bitanu hanyuma tukabona ko eh, n'ibiharuro by'abantu eh, bagize igihugu cyacu bitera byiyongera uyu munsi tugeze ku miliyoni zirenga imiliyoni cumi na zibiri Eh, ama- rusansuma rugire rube bazobitumenyesha neza nibaza yuko eh, eh, tuzosanga turi hejuru y'izo miliyoni cumi na zibiri twebwe rero tugiye kuraba ubwo rwaruka eh, niko uko ivyo biharuro byiyongera niko na ba bandi eh, bakiri bato baheza za kaminuza kuko n'abiga baguma biyongera bazoguma biyongera twebwe twara twiyumvira tuti imigambi rero eh, twoshobora gukora canke two ico twoshobora gufasha abo bantu ba- bari muri ivyo bice bari muri ivyo biringo nuko ubwa mbere eh, twebwe ico tubafasha turabashyira hamwe turabashyira hamwe kugira ngo ubwa mbere tubigishe ingene bashobora gushyira hamwe kuko novuga nti mu migambi yo kwiteza imbere icya mbere gitangura kubaho ni ukumvikana ni ukumva kumwe ibintu ni ugukundana kuko tuvuga tuti nimba igihugu cyacu eh, gifise kahise nka nk'ico nkako gifise ni uko ubwa mbere twebwe tubanza kwiyumvanamwo hanyuma tugaheza tugashyira hamwe ubwenge twakuye ku ishuri tugashyira hamwe uburyo bukeyi dufise nta buryo buhari kuko ariko twebwe novuga nti eh, burya aye isorosoro rigwira iyo riroye niko abakera baduciriye imigani twebwe rero ubwa mbere eh, turabashyiriraho turabafasha kubaha inyigisho eh, kandi no mu migambi yose dufise birimwo kugira ngo bashobore kuja hamwe tunabafate mu mugongo muri iyo migambi mito mito yo kwiteza imbere Eh, ndetse novuga nti n'umugambi dufise eh, twatanguye gukora eh, n'ico kirimwo aho tugerageza kuvugana tuti burya mugiye hamwe naho muba cumi batanu bangahe mugagira akantu muza murashyira hamwe ku kwezi canke mu mezi angahe murashobora gusanga mu minsi mikeyi mwateye imbere buke buke hanyuma rero turabafasha twebwe kugira ngo iyo migambi eh, ije mu ngiro hanyuma tunayishikane n'imbere aho yotegereza gushika kugira ngo igire inguvu nk'izo yotegereza kugira
ni ubuhe buryo mu- mwaba mufise eh, bwo gufasha muri ico gikorwa
Ego, murakoze uburyo twebwe dufise uyu munsi eh, nk'uko mwumvise ubwa mbere ishyirahamwe nta myaka myinshi riramara riratari eh, rifise eh, iminsi mikeyi ariko twavuga tuti eh, uburyo twebwe dufise ubwa mbere ni uko twebwe n'abo turi kumwe bose tubyumva kumwe eh, ubugira kabiri uburyo dufise ni uko dushobora ku- gutegura eh, igihe eh, novuga nti i- iki- i- ibyigwa kuri abo bantu n'aho twobigirira haba mu makaminuza cyangwa tukarondera ahandi hantu navuga nti hari ikibanza kitworohereza dushobora gukwirwamo twese hanyuma tukaronka izo nyigisho ndetse tukanatumira eh, n'ababa babifisemo ubumenyi bwinshi kudusumbya kugira ngo bashobore kudufasha uburyo rero twebwe dufite uyu munsi ni uko uyu munsi twumva ko umwe wese muri twebwe ategerezwa kwitanga ategerezwa kugira a- icyo atanze agatanga intererano none u- uyu munsi tuvuga tuti ingufu dufise ni twebwe nyene ko tubyumva kumwe tuzotanga n'uburyo bukeyi tuzoronka cyangwa ubwo uyu nuriya yovuga ati aradufashishije ariko dushike ku ihangiro twihaye murakoze tuje ku mirongo ya telefone dufise steve steve uratwumva
ndabumva ni sawa Uf, watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbeye
Eh, ni sinzoyihe ba sive uhamagaye mu urihe bwiza mu bwiza mu gisagara cya bujumbura Eh, ufise ikibazo canke iciyumviro iterera
Eh, nashaka kubaza yuko boba kuri uwo rwaruka bafite imyaka ntarengwa ba- ko bashobora kwakira bahera ko canke kuko baba bafite myinshi ishobora kubirengaza iyo bashobora- ntarengwa bashobora kuba ba- bo kwakira murakoze Eh, mumwishure alban jovena
yego arakoze cyane steve steve kandi ndamuramukije hanyuma abagize ikibazo cyiza cyane eh, imyaka twebwe tutarenza ubwa mbere twebwe twisunga eh, amategeko agenga igihugu cy'u burundi tuvuga tuti imyaka tutarenza ni imyaka itegekanwa eh, n'amategeko y'igihugu cy'u burundi turavye yuko gushika kugwaruka eh, bageza ku imyaka mirongo itatu n'itanu twebwe rero tuvuga tuti eh, abo dukorana nabo n'abantu bari muri icyo kiringo cy'iyo myaka kuva ku bantu umuntu yiga muri kaminuza bamaze kurenza imyaka cumi n'umunani kuva ku myaka cumi n'umunani gushikana kuri munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu
murakoze Eh, dufise kandi twagira yezu Ta- twagira yezu uratwumva
ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbeye mbona fideli ndi munyakabiga mu gisagara cya bujumbura Eh, mufise akabazo canke intererano ego ego nakabaza nanjye ndagenda mwibarize Eh, mbe bo bakora bw'iki ugira umuntu yinjire muri iryo shyirahamwe
reka bishure Kiba gisabwa gusa nta- nta kindi gikenewe numva nkeneye Eh, mumwishure
ego arakoze cyane eh, mu ibisabwa twebwe novuga nti ibisabwa ni bikeyi ubwa mbere ni uko turonka icyemeza ko eh, uri wiga muri kaminuza canke ko wayihegeje ivyo nabyo eh, mu mpapuro twebwe duvuga zisabwa hariho ashobora kuba afise ikarata y'ishure carte d'étudiant hanyuma canke akaba afise nka bulletin imwe urupapuro bulletin y'umwaka umwe hanyuma igashobora kutwemeza ko uyu muntu cyangwa akatwerekana diplome ah, y'abantu na fotokopi yayo gusa kuyitwereka hanyuma eh, agaheza hariho n'intererano isabwa eh, y'umunywanyi mushasa nk'ubu unye twebwe n'amahera makeya atari amahera makeyi naho noyavugira ngaha ntaco ni amafaranga ibihumbi bitanu byonyene kugira ngo mu dukorwa tumwe tumwe kwa dutegura mu ishyirahamwe haba mu bikorwa by'amanama n'iki yego si byinshi ibintu dusaba ni ibyo
radio ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ishyirahamwe ajib lp ishyirahamwe ry'ugwaruka wiga n'uruheza kaminuza rwishinze guterera mu burongozi hamwe no gukunda igihugu hamwe no kwiteza imbere Ah, imigambi mufise yo mu gihe co hafi no mu gihe kirekire kiri imbere yoba ari yihe mu ishyirahamwe ryanyu
ego murakoze cyane nk'uko nabibabwiye twebwe eh, turafise eh, imigambi itari mikeyi dufise haba mu kiringo ca hafi canke eh, mu kiringo eh, ca kure novuga nti twebwe eh, nk'imigambi yo mu kiringo ca hafi noherako eh, nari nabivuze tukiri mu ntango nuko twebwe eh, tu- twiteguye kandi twamaze kwitunganya no mu ishyirahamwe ni uko tugiye gutangura eh, gutanguza ibyigwa inyigisho amaformation eh, ku makaminuza atandukanye aho tuzotumira n'abatari bake boba barahejeje za kaminuza baba abari mu ishyirahamwe canke abatari mu ishyirahamwe eh, zijanye eh, n'ibyo by'uburongozi eh, gukunda igihugu cyangwa n'ibyo by'imigambi yo kwiteza imbere kuko eh, nobu- ni- n'ibisata twabonye ari bitatu bifise akamaro kanini n'igihagararo kinini haba mu iterambere ry'igihugu turategura kandi eh, no gukora n'ibindi bisata canke n'amashyirahamwe akorera nko muri ibyo bisata twebwe dukoreramwo eh, turafise kandi n'umugambi eh, wo gufasha urwaruka eh, mu- ruri muri za kaminuza ah, mu makaminuza atandukanye eh, gushiraho imigwi canke ndetse twovuga tuti club eh, ye- aho abantu bahurira hamwe bakaganiriza iby'uburongozi eh, n'imigambi yo kwiteza imbere bakama bahurira hamwe n'igihe ishyirahamwe novuga nti ri- ri- rikeneye kuja kubagendera rikaronka aho eh, ribasanga twovuga ati de club de leadership et de patriotisme kugira ngo baze baraterera bafatane mu nda bongere baronke aho bahurira kugira ngo baze barashikiriza n- bongere baze baranatere barahanahana ivyiyumviro muri iyo migambi bafise mu migambi rero novuga nti nayo twovuga yuko ah, ari iya- y'ikiringo ca ha- ca kure eh, naho atari ca kure cane kuko burya n'ikiringo ca kure gufasha imyaka itanu itandatu gu- gutyo onye nta ntaba ari ca kure rwose twovuga rero nk'umugambi wo kwagura ishyirahamwe kugira ngo turonke amashami haba muri kaminuza zo hagati mu gihugu mu- mu- mu ntara kugira ngo ubwo rwaruka hariho benshi baheza kaminuza bagaca basubira iwabo ugaca usanga basubira gupotera eh, ugahura eh, n'abantu babona mu kibano bakiyumvira ko bize naho natwe tuba dufise n'ababyeyi bacu baba twiteze ko yuko hari icyo tuzobafasha hari ibyo badutangiye byinshi turategura rero yuko twagura ishyirahamwe tukegera eh, ubwo rwaruka aho ruri hose hagati mu gihugu Eh, hanyuma eh, guhuriza ku bijyanye turahumuriza cyane cyane turahimiriza urwaruka eh, ku bijyanye n'indero eh, kuko ari wo mushinge wa byose ibijyanye n'indero ni byiza yuko n'abakiri bato bakiri mu mashuri mato mato n'ayisumbuye eh, babona yuko tubabera akarorero twebwe rero turavuga tuti mu ncamake eh, twifuza kubona by'ukuri urwaruka eh, rukorana umutima w'uburongozi udasanzwe wo gukunda no kwitwararika bene wabo kuko nibyo biheza bikaberekana haba mu bikorwa bakora yuko bakunda igihugu by'ukuri no mu iterambere ryacu murakoze tugarure ku mirongo ya telefone dufise emile emile uratwumva emile uratwumva
ndi kubumva Eh, mwotubwira irindi zina naho muhamagaye muri
Eh, ndi mu karere k'ibiyaga binini mufise akabazo ca intererano
Eh, intererano rero mbona kuri icyo kibazo hatanze ibintu byo mu burundi kubera ubutegetsi ubutegetsi bu- bugize atari ubutegetsi bwiza bwizewe na bose hariho abo bita abenegihugu na- n'abandi n'abandi umenga sa- si abanyagihugu baho bamwe bahunze bakagira none wumva iryo terambere ryose ryova hehe kandi kandi abandi baguma batotezwa bahunga twe tubona ata terambere rihari mu burundi gusa ni ubutegetsi bubi bukandagi- bukandamiza abanyagihugu gusa iyo tubona eh, murakoze aho muhavuga iki alba
ego arakoze cyane eh, ikibazo abajije cyangwa icyiyumviro ashikirije Eh, novuga nti umuntu umwe wese yama afise uko abona ibintu Eh, arafise uko abibona n'ingene abona intererano y'uko abona byoshobora kugenda ariko twebwe tuvuga tuti iyo si iheza ikaba intambamyi si iheza ikaba intambamyi kuko none duti igihugu tugende ko catwibarutse ariho turi eh, umuntu ategerezwa kwiyumvira ati nimba ari ubyita ibigoye nimba ari ubyita ibyoroshe mugabo ni byiza yuko umuntu wese ategerezwa kumenya uruhara rwiwe mu kibano nimba mu gihugu hari ingorane umuntu arafise iwabo ataha barafise ibyo baganira iwabo akavuga ati none twebwe ibi bintu tubibemwo gute nuko rero twe duca tuvuga tuti eh, haba ingorane na twebwe turazibona ingorane zagiye ziraranga igihugu kuva na kera Eh, rero twebwe ibyo ntibica bitubera inzitizi ahubwo twiyumvira mbega n'uruhe ruhara haba mu gushaka ko ibintu byohinduka haba mu ntererano haba mu iterambere n'uruhe ruhara jewe ntegerezwa n'abo twegeranye n'abo turi kumwe murakoze murakoze Eh, niyo ukuri niyo ukuri uri ku murongo wa telefone wotubwira irindi zina naho uhamagaye
nitwa beni niy'ukuri uhamagaye urihe
i bujumbura mu gisagara eh, ufise ikibazo canke iciyumviro
Eh, ni ikibazo eh,
nagira ndamubibarize umutumire eh, mbega ko muba mwakira bwa mbere bwo mwakira urwaruka rwose rwiga canke ruhegejeye mu makaminuza yose Eh, hanyuma mbega mwakira haba abari ku buzi canke abashomereye hanyuma ikibazo c'u- c'ubukene n'ubushomeri kirakomeye cane mu rwaruka kandi murazi nk'uko hari babimaze kubivuga urwaruka nirwo rwinshi cyane muri ibihugu byacu ko none igurana ry'abantu naryo riri mu bituma ibihugu bitera bi- bi- bidashobora gutera imbere neza muba mukorana gute n'amashyirahamwe arabe ibijyanye n'igurana ry'abantu canke muba mufise muri kazoza imigambi yo gukorana n'ayo mashyirahamwe kugira ngo mutorere ikibazo mutorere inyishu ico kibazo c'igurana ry'abantu murakoze murakoze mu mwisho yabla
arakoze cyane eh, Beni ni y'ukuri eh, ku ntererano ziwe n'ibibazo agerageje kubaza twebwe eh, twovuga tuti mu bituraje ishinga eh, mu ishyirahamwe AJBLP eh, ibyo birimo cyane kuko nabivuze mu ntango eh, nimba eh, abantu bariko baragwira ku isi eh, bariko baragwira eh, ku isi yose muri afurika no mu burundi turabona yuko bagwira ku rugero rwo hejuru rero mpereye ku kibazo ca mbere yabagize ati mbega murakira urwaruka rwose rwiga canke ruheza kaminuza abashomereye turabakira rwose nabivuze nari natishuye ico o Eh, twebwe ntawe twifuza ko asigara inyuma tuvuga tuti muri twese umwe ashoboye iki uwundi agashobora kiriya mu gihe tugiye hamwe tugafashanya tugafatana amaboko nta kibuza ko igihugu kitotera imbere nta kibuza ko igihugu eh, kitofita iyindi sura kuko eh, burya ibikorwa ibikorwa nibyo byerekana by'ukuri ko eh, aho uri hariko haragira igihindutse rero twe tuvuga tuti twebwe abo bashomereye barafise mu mutwe barafise imigambi iyo rero tugiye hamwe turahanahana ibyumviro tukabafasha haba mu nyigisho canke no mu kubashyira hamwe n'abandi kugira ngo baterateranye ibyumviro byabo hanyuma yavuze ati mbega mutegura gute gukorana eh, n'amashyirahamwe ajejwe igurirana ry'abantu Eh, twebwe turavuga tuti Eh, imigambi dufise eh, nari nabivuze yuko twebwe dukorana cyane n'ama- tw- twifuza kandi dufise mu migambi eh, gukorana n'abo bantu ama- ba- byaba ibisata naho byo bisata bya leta cyangwa bikaba ibisata by'amashyirahamwe eh, ajejwe igwirana ry'abantu cyangwa akorera mu bisata natwe dukoreramwo kugira ngo dushobore kugira inguvu hanyuma novuga nti nababa nagwagwaruka uko uko abantu biyongera niko n'ugwaruka rwiyongera kugira ngo dushobore gutanga intererano zacu hagire ico dufashije ejo natwe ni twebwe tuzoba tuvuga tuti dufite imyaka y'abigiye haruguru hariho ico twakoze hariho n'intambwe tumaze gutera
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga Ah, umuntu yitegereje neza urwo rwaruka eh, rugize ahanini igice cy'abanyagihugu mu karere ka afurika no mu karere k'ibiyaga binini akariko bimeze uravye kahise usanga urwo rwaruka ahubwo rwakoreshejwe mu nzira mbi n'abanyepolitike bagomvye kurukoresha ku nyungu zabo um, nikihe mubona cokogwa kugira urwo rwaruka ntirusubire kuja muri iyo nzira nikihe mwe mukora mu ishyirahamwe ryanyu kugira murufashe
ego fideli mutubagije ikibazo cyiza cyane nuvuga ko eh, kino mu byatumye twiyumvira iryo shyirahamwe kugira ngo rishobore kubaho ibyo bikorwa bigayitse eh, ndetse biza gufuta amazina yacu bikatubuza gutera imbere kugira icyo twimariye haba mu gushikana gushyira mu ngiro ibyo tuba twarize cyangwa mu bindi bikorwa twoshobora kujamwo nibyo byatumye twebwe tuvuga tuti nk'ugwaruka nk'abakiri bato turafise ibyo twoterera turafise eh, gushira hamwe inguvu kugira ngo dushobore gutanga intererano zacu twebwe rero eh, ibyo dufise ibyo eh, du- dutegura gufasha ubwo gwaruka eh, abo bari mu ishyirahamwe cyangwa n'abatari mu ishyirahamwe eh, ni uko tuvuga tuti ubwa mbere ni uko dutegerezwa kubibigisha turategereza kubibigisha eh, igihugu cyacu cyaranzwe n'akahise aho habaye indiyane z'amarasi intara ubu ni iz'imigambwe ibyo bintu birababaje cyane eh, abariko baratwumviri abariko baratwumviriza n'ukuri eh, ba- bambabarire ariko nuko ibyo bintu birateye intuntu n'agahinda aho usanga twebwe aho kuvuga tuti jewe nk'umuntu akiri muto w'imyaka nk'iyo mfise eh, tuvuga uyu munsi nka mirongo ibiri n'ine niyumvire mbega kahise y'igihugu kabaye kabi sindabe ngo naka yagize uruhara urucanke ruriya ariko ndabe gusa mbega byabyaye ikintu cyiza cyangwa byabyaye ikintu kibi hanyuma nanjye mpeze numve none ko byabyaye ikibi ni gute noterera nkanura n'abandi kubavanura n'icyo kintu kibi cyane byabyaye ikintu cyiza nimba byabyaye ikintu cyiza ndoterera mu kugira ngo icyo cyiza kibandanye ariko twe tuvuga tuti tumaze kubona ko byabyaye ikintu kibi ni uko dufatana mu nda tu- tukirinda ibyiyumviro bya- byataye igihe byaranze byakahise igihugu cyacu tukavuga tuti twebwe tubigishe ko by'ukuri urwaruka rw'ubu twumve ko dushoboye twumve yuko dufise intererano bya byo twize cyangwa n'ubwenge tuba dusanzwe dufise Eh, jewe bamba bareba ariko baratwumviriza nta mugambwe n'umwe gushika uyu munsi n'ukuri jewe nigeze njamwo eh, ntawe nigeze njamwo ariko ndiyo turiko turi kumwe n'abantu mu kibano urumva urwaruka ruvuga ati jewe ndi mu mugambwe ndiyemera mu mugambwe ndi umu- umufurode buyiyemera ndi umusendede yiyemera ndi umuki ariko ukiyumvira kubera iki badahindukiza nk'iryo jambo bavuga ati "Je, ndugwaruka rwiyemera ko nshoboye iki kintu bumve yuko batokwishyira inyuma haba mu ntererano zabo rero twebwe icyo dufasha urwaruka nuko tubabwira ubwa mbere mu kubaremesha mu kubereka ko bafise eh, uruhara ntangere nk'uko asanzwe ari benshi baje hamwe dushobore kuja hamwe dushobore guterera intererano zacu haba mu iterambere cyangwa no mu guhinduka kw'ibintu
dufise ku mirongo ya telefone dufise jean bosco jean bosco watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
beni jean bosco muri safu carolina
ufise icyumviro uterera canke ufise ikibazo Ah, rero ufite ikibazo ubwa mbere mbanje kubaramutsa mwaramutse
Eh, ivyiyumviro vy'uwo mutumire numva ari vyiza ariko nshaka kubaza ikintu kijanye urabona i burundi abarimwo bariga ni benshi ubuzi ni bukeya ariko n'abarimwo bariga ubu ugaca usanga barimwo baragaya ibyo base bakoze kuko urabona base nibo babarihiye amashuri ariko ugaca usanga barimwo barabagaya ngo ntibokora bijya bikorwa byabo kuko hariho benshi twaganiriye namubwira ati genda uje impande ya mutama ndaguhe ushobore ku- kuduza iryasi ngisi ngo y'ubu ngo ntikimera none iyo barimwo ba- babona yuko ubuzi bwo hejuru bazobukura he
murakoze Eh, mumwishyurira rima
ego arakoze cyane eh, jean bosco ku kibazo ciwe Eh, ubwa mbere kandi ndamuramukije ndanamushimire hanyuma aravuga ati abiga ni benshi eh, nabivuze mu ntango ko eh, uyu munsi dufise amakaminuza menshi ayamaze kubaho canke n'ayariko akaravuka uyu munsi Eh, novuga ni twebwe abiga eh, abo bari muri izo za kaminuza canke abazihejeje abaziheza bakiri muri kiringo c'ugwaruka twebwe turabafasha cyane kandi twiteguye no kubafasha eh, kuko eh, naho tukiri mu ntango turafise igikorwa kandi twibaza yuko bizogenda neza ibyo rero rero tuzoshobora kubafasha ni uko ubwa mbere tuvuga tuti twebwe nta kugaya akazi nta kugaya akazi tubibona nk'uko nyine nawe nyine abibona kuko uyu munsi gutera imbere umuntu eh, fideli tuvuge nk'uyu munsi wewe eh, uri umumenyesha amakuru jewe eh, urwaruka ariko ruratwumviriza uyu munsi canke n'abandi bose ugasanga uyu munsi ikintangaza cyane kandi jewe ngerageza guha ko impanuro eh, n'urundi rwaruka rwose nuko biratangaje cyane uyu munsi kwiyumvira ati jewe ndagiye kwiga nzobumenyesha amakuru uyu munsi aho ibihe bigeze nuko wiyumvira mbega nzomenyesha amakuru hehe iradiyo ibaho gute ukiyumvira ko ngiye kubyiga ni gute nzoza hamwe n'abandi kugira ngo turonke iradiyo tuba abamenyesha amakuru ni iki nzoshobora guterera ni gute nzoronka ubwo bumenyi mbega nzobuhabwa nzobukura hehe nzobuhabwa nande twe rero tuvuga tuti uyu munsi mu kwiga ni ukwiga ibyo tubona eh, bishobora kuduteza imbere kandi ibyo twifuza by'ukuri eh, naho eh, ku kironka tuvuge nk'abiga muri za kaminuza nk'iyu Burundi cyangwa iki usanga baguhaye ikiriye kandi ntuhindura Ay, cyangwa niyo uhinduye naho ntuhura byoroshye cyane ariko kenshi barabatorera rero twebwe tuvuga tuti eh, twebwe eh, ico twishira imbere ni uko ubwo rwaruka rutegerezwa kuja hamwe mu migambi mito mito yo gu- yo- yo kwiteza imbere kuko nk'uko we yabivuze eh, burya n'isi kugira ngo unayirime twebwe turanabahanura ko iyo si si kuyirima gusa ahubwo narondera uwo boja hamwe bafashanye kwitamera kumbure niyoronka uyu canke niyobura uyu canke uriya akazana igi- i- amase makeya uwundi akazana ayandi uwundi akazana imbuto yasi igaheza ikaronka akanovera bya bintu bikazoheza bikahaba rero twebwe tuvuga tuti ibyo nyene ivyo bikorwa bito bito nivyo ugwaruka dutegerezwa kumva yuko duheza gu- gu- guherako tukareka kwiruka nko mu budandaji mu mu kugira iki mu bikorwa byo hejuru twebwe nta buzi bwo hejuru ubuzi bwo hejuru ni bwiza nta muntu n'umwe atabushaka ariko ni uko ubwa mbere dutegereza kumva ko ari uyu munsi aho tugeze ni uko twotegereza guhera hasi icyo cyumviro ciwe na twebwe turagishyigikiye cyane murakoze mukorana gute n'ayandi mashyirahamwe yitaho ugwaruka
ego murakoze novuga ni eh, amashi- ayandi mashyirahamwe yitwa ugwaruka eh, ubu eh, turatanguye kumenyana turatanguye kumenyana no kugiranira imigenderanire kuko nabwiye nta myaka iri shyirahamwe ryacu riramara ariko nuko bo mu migambi yacu dufise ko tuzotegerezwa gutere eh, guku- icyo tuzoteza gukorana n'ayo mashyirahamwe kuko bamwe bose mu bisata bakoreramwo barafise ico bisunga cane gusumba ikindi mu gihe rero tugishize hamwe eh, na twebwe haba mu ma- mu novuga nti mu bi- mu migenderanire tuzogirana nabo mu bisata bakoreramwo tuzogerageza kugira ngo dufashanye eh, tugerageze umwe wese icyo ashoboye agifashe uwundi kugira ngo gwagwaruka tubikore twese ku neza y'abo bakiri bato kandi bakeneye gutera imbere
hanyuma nk'abafise abakiri bato bafise nk'ivyiyumviro vyo kwiteza imbere mugabo batazi aho bohera uwo bokwiturako mu bahanura iki
Eh, twebwe mu bisanzwe ishyirahamwe ryacu tuvuga tuti uyu munsi eh, ugwaruka canke n'abandi bose bakeneye kwiteza imbere eh, ibyo tubahanura ni byinshi ariko novuga ni novuga nka bikeyi novuga ni ugwaruka eh, ubwa mbere hoho eh, nidukurikize agatima umuntu umwe umwe wese ahari akubitiza agatima yibuke eh, kandi amenye ko igihugu eh, gitegereza gutera imbere arinze gufata iya mbere kugira ngo eh, tugerageze kugiteza imbere ubwa mbere twihere ko twebwe nyene ni iki ishoboye ni iki ishobora gukorana n'abandi ni iki dutegerezwa gufashanya yumve ko uruhara rwa mbere ruri kuri we ariko nini twibagire yuko na leta ifite uruhara ntangere haba mu gufata mu mugongo eh, ugwaruka ariko rero tu- tuvuga tuti icya mbere ni uko twebwe nyene tugire ingufu ubwa mbere twirinde ubunebwe twirinde kubona ko ikintu kigoye eh, tutaragikora rero tukavuga tuti mm, aho onye urwo rwaruka nirubone ko rufise ikibanza cya mbere hanyuma igira kabiri tuvuga tuti ugwaruka nigwige eh, gutora umuti nyawo na cyane cyane mu kuja hamwe bafatane mu nda kuko ibigiye inama bigira imana nk'uko nari nabivuze hanyuma ubwa- ubugira gatatu novuga nti eh, ni uko ugwaruka ni twebwe ni- twokwama twibuka ko eh, ari twe abavyeyi bacu abavyeyi bacu turabafitiye ideni yabivuze neza eh, watanze intererano yiwe jean bosco abavyeyi bacu badushize ku ishuri uyu munsi turabafitiye amadeni I- konsiderasiyo cyangwa novuga ni agaciro baduha nk'abize ni uko dutegereza kubereka yuko tubishoboye kandi tugatanga intererano zacu tukareka kuwama tuzerinze hanyuma ubugira kane noba nobahanura kandi gukora cyane twemere turuhe tubavanure tubavanure cyane n'ubunebwe canke eh, kuja mu bintu by'akaryohera mubiri gusa ariko tumenye yuko eh, twogerageza gukora kandi tugakorana n'abandi niho tweza tukagira ingufu tukanashyika no ku iterambere icya nyuma rero no- novuga ni nubahanura eh, ni uko bomenya ko bo kwama birinda kuru- kurondera ubwiza ku bandi ndabivuga nuko bamenye kwama birinda kurondera ubwiza ku bandi bamenye ubwiza ubwiza bwo gutera imbere by'igihugu cyacu buzova mu ntererano y'umuntu umwe umwe wese muri twebwe atabyo kwigaya ngo jewe ikisi ndagishoboye ahubwo tubone yuko eh, umuntu ategereza gutanga intererano yiwe hanyuma icyo abona kitagenda neza habaye we agaterera ico ciza abandi bakakirabirako urakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc muri kumwumviriza ikiganiro muri isanga aho turi kumwe n'umutumire habyarimana alban eh, juvenal ayoboye ishyirahamwe ajib lp ishyirahamwe eh, rigizwe n'urwaruka rwiga n'uruheza kaminuza mu burundi rwishinze guterera mu burongozi hamwe no gukunda igihugu no kwiteza imbere Eh, tugarutse ku ruhara rwa leta wari kuraruvuga ni ikihe mwe musaba leta eh, kugira yorohereze urwo rwaruka kugira rwiteze imbere
ego Eh, kumbure uyu munsi novuga nti haba mu migambi twebwe dufise canke eh, mu migambi tubona yuko yoza eh, ishikana igihugu ku ntambwe iboneka nuko ubwa mbere tuvuga ko leta ifise uruhara ntangere leta irafise uruhara ntangere kuko twebwe tuyisaba ko ubwa mbere nk'uko eh, mu- mu minsi heze byavuzwe kandi n'ubu novuga nti ngira ngo twizera ko biri mu eh, mu- mu migambi yayo yaravuze ko iriko irashyiraho eh, banki igejwe gu- gufasha urwaruka twebwe turavuga uyu munsi nibashyireho uburyo uburyo buboneka ubwa mbere bwo gufata mu mugongo a- urwaruka Bas- bashyire mu buryo ubu- bashyire mu eh, mu- mu ngi- bashyire babongere kandi babishyire mu ngiro babishyire mu ngiro kuko novuga nti eh, uyu munsi ntibyumvikana eh, abariko baratwumviriza ngira ngo kumbure baraza kunyihanganira ingene canke eh, leta novuga nti urwaruka uyu munsi urwaruka rurashobora nko gutanguza kaba nk'akantu gatoya akatanke kariya twebwe rero tuvuga tuti iyo rero urwo rwaruka eh, rutanguza ako kantu ukaza wumva bariko baridoga ngo urumva twebwe baca badutoza ibi baca badutoza ibi ariko twebwe tuvuga tuti leta tuyisaba ko ubwa mbere nishireho uburyo iba umuvyeyi nk'uko eh, yama ari umuvyeyi iba umuvyeyi ishyireho uburyo buboneka bwo gufata mu mugongo urwaruka mu kurufata mu mugongo naho nimba bavuga bati twebwe turemeye ko twebwe leta urwaruka ruzogira ingufu rugatanguza uyu mugambi wo kwiteza imbere wo guteza imbere ikibano wo kwiteza imbere igihugu twebwe leta twemeye kubafata mu mugongo uku yeno tanga nk'intererano ubwa mbere ho barashobora kuvuga bati mbega turashobora kuvuga tuti nk'akarorero umuntu azotanguza umugambi mwiza wo guteza imbere wo kwiteza imbere ukanahana akazi n'urundi rwaruka wo guhanura n'urundi rwaruka twebwe turemeye nka obere ko izomara nk'imyaka ibiri itamutoje nk'amakori ndazi ko leta iteza kubaho ku makori ya- ya- ya- y'abanyagihugu abanyagihugu tuza turatanga ariko none uyu munsi cya kintu nticareka kubaho ba bantu bakareka gutera imbere hanyuma na ya leta ikabura ya makori none inyungu izoba iri hehe tuvuga tuti irashobora gushyiraho nk'akantu ikavuga iti twebwe urwaruka turiyemeje kubafasha uku u- abazotanguza iki kintu iki kiringo bazokimara amakori batayatanga hanyuma baheze bayatange baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma ikindi naco ni uko ubwa mbere eh, ibintu byose leta itegura bakagerageza eh, nk'uko guha ikibanza eh, urwaruka turazi ko babigira ariko tuvuga tuti nibarenze ko barenze ko gatoya ikumbure byoha umwizero eh, urundi rwaruka bakareka kwama babona yuko leta eh, wumva umenga leta n'umwansi ariko bagira icyizere babone ko leta by'ukuri ibiyumvira eh, iminsi yose tugaruke ku mirongo ya telefone dufite cedric cedric uratumva
yego nagize niba neza munyamakuru mwiriwe Eh, mwotubwire irindi zina naho muhamagaye muri
yego ni irakoze jean marie cedric mpamagaye ubu ubu ni entebe eh, mu buganda Eh, mufise iciyumviro canke intererano
yego mfise hanini nagomba kuba ni intererano hamwe eh, na- n'utubazo reka sinzi ko nahera ku kibazo eh, ndamurakije n'umutumire
ego ndakuramukije
yego nagomba ijambo nagomba kubanza kubatera intege kuko eh, numvise imigambi yanyu ni myiza kugwaruka nibyo nabyo bugaruka tuba dushaka ama Yego, eh, murakoze nagomba cyane.
kubabaza ingene mukorana n'ayandi mashyirahamwe y'urwaruka kuko aha i burundi eh, turafite amashyirahamwe eh, y'urwaruka ariko dukunze kuyabona aje mu kiringo usanga ntibihegeje nk'ibintu by'amatora bagaca bagomba guca bakoresha eh, sponsor baba barose kugira ngo bereke ko bari kumwe n'urwaruka ariko en grande part mu gihande kinininya ayo mahera akaba agaruka kuri mwebwe banyeshyirahamwe ariko icyo nagomba kubabaza niba ishyirahamwe ryanyu rimeze nk'uko numva atacyo ryoba ritandukaniye n'ayandi akabazo kagira kabiri Eh, nagomba kubabaza ko eh, ubona ubu ubu iyo twegereje eh, amatora mwaba mwiteguriye gute bizokwangagura nogene cyangwa abageni b'abarundi b'abarundi dushemereye cyangwa atakazi bararonka kugira ngo eh, abanyamigambo urazi ko
Uh, uh, turamubuze ku telefone yamara murashobora kwishyura ku bibazo yari amaze kubaza
ego me arakoze cyane ku nterano ziwe hamwe n'ibibazo eh, bishika nka bibiri eh, agerageje kubaza twebwe ubwa mbere aravuze ati mbega ko tubona amashyirahamwe eh, hari igihe mu mu gihe mu bihe nk'ibi by'amatora afata ijambo hanyuma agaheza agakorana n'ugwaruka atariko novuga niko eh, uruhara runini ruheza rukagaruka eh, ku banyeshyirahamwe novuga nti eh, twebwe Eh, twavuze yuko umuntu wese arafise uko abona ibintu hanyuma n'ingene y'ihangiro ryo guterera twebwe rero turifuza guterera turifuza ko igihugu cyacu gifita isura nziza turifuza ko by'ukuri dutegereza guterera eh, aho tuba turi hose haba mu bihe atari iby'amatora canke mu bihe by'amatora kuko igihe cy'amatora n'ikiringo gitoyi kiza kibasanga muri ku bikorwa kuko nibaza ko atashyira hamwe ryovuka bavuga bati ngo twebwe tuje gukora mu bihe by'amatora gusa ahubwo twebwe tuvuga tuti eh, ahubwo twebwe ico duhanura urwaruka nibyo nyene bitubabaza tukabasaba kandi tukabiringinga hanyuma kandi tukabigisha ko ari ukwirinda kwisuka eh, muri ibyo bihe biba bitoroshe ahubwo tukabona tuti twebwe dufite uruhara ahubwo rwo guterera kugira ngo hame hari amahoro hame hari ituze hanyuma ibikorwa bitunganywe bishobore kugenda neza kuko je novuga nti jewe si ugwaruka sindagwangira cyane aba- kuja mu mugambwe n'uburenganzira bw'umumwe wese mugabo naho ari uburenganzira bw'umwe wese twebwe tubirinde tubasaba kwirinda kubyisukamwo ko kubyisukamwo nibatume baje bagiye ari ibyo bagiye guterera bavuge bati twebwe du- dutanga intereraniye mugabo bamenye by'ukuri ikintu cyiza aho gishikana n'ikintu kibi aho giheza kigashikana aravuze ati mbega ko twegeranye twegereje ibihe by'amatora ni ni iki muhanura urwaruka ni ninge ni ni gute mwiteguye kuzobafasha kugira ngo ntibabyisukemwo Eh, twebwe ubwa mbere tuvuga tuti eh, ikiringo cy'amatora iyo cegereje turazi imitima ntibiri hamwe ni umuntu aranabirabira no mu bihugu bitandukanye ariko rero tuvuga tuti twebwe icyo gihe cy'amatora ni uko ubwa mbere twebwe ibikorwa birabandanya hanyuma ibikorwa bibandanya twebwe mwumvise dukorana n'ubwo rwaruka nyene rwisuka muri abo ariko twebwe turagerageza tuzogerageza aho dushobora hose ingene dushobora ubwo rwaruka kuruha umuco kugira ngo bumve uruhara uruhara si urwo kubyisukamo cyane ahubwo uruhara ni urwo gutanga intererano ni urwo guterera kugira kugira igihagararo mu ntererano zabo kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza
murakoze Eh, ubundi dufise ku telefone ni bizimungu uratwumva
yego ndabumva Eh, wotubwira irindi zina naho uri
jeni twemire
Eh, ufise ikibazo canke intererano gisagara ca bujumbura Eh, ufise ikibazo canke intererano
ikibazo mfise ni iki ni iki yavuze yuko ku mutumba asho- hashobora kuzoba harimo nk'abanyeshuri nka babiri I- ico nico kandi kirumvikana mugabo ikibazo dufise ngiki ushobora gusanga nk'umunyeshuri yarize ibintu bya goronome ariko ugasanga ikomine yose nta mugoronome ahari canke ugasanga ku mutumba nta mugoromo- nta mugoronome ahari ariko byari byiza ko ku mutumba usanga dufise nk'umugoronome ugasanga ariko arigisha barya abanyagihugu ngene bakwiye gutera ku mikobeko n'ingene bakwiye kurima ku mirongo ugasanga umwimbu ura- urabaye mwinshi bigatuma igihugu gitera imbere biva- bivuye ku mwimbu uri mu gihugu nico jewe nico navuga murakoze murakoze aho muhavuga iki Albin
ariko arakoze cyane umutumire yatanze intererano yiwe Eh, ndamunkosoye gatoyi eh, intererano atanze nitwa vuga twifuza ko barimwo abanye- a- abize bashika babiri gusa abo tuvuga tuti nuko eh, abo bantu bo- abiga buba babiri buba batatu boba nka cumi ahubwo twavuze yuko uyu munsi nk'uwogira nka rosansuma atubura babiri twifuza rero yuko abo bantu barenga babiri atanumwe yosigara inyuma mu ntererano ziwe zo kugira ngo igihugu gishobore gushika ku iterambere riboneka ryo kugira ngo igihugu gishobore gufata iyindi sura igihugu gishobore kuva eh, mu mu- novuga nti mu biringo bibi byama biranga kino gihugu kugira ngo eh, gitere imbere nta bandi rero bazogiteza imbere abo bantu nyene kuva hariya hasi ni abo bantu bateza gufata iya mbere bakavuga bati mbega nimba hanidoga yuko hari ikitagenda neza ni uruhare uruhe rw'iwanje uwo turi kumwe wafite uruhare uruhe ni iki twoterera kugira ngo eh, ibintu bishobore kugenda neza n'aba bagronome yariko aravuga ati eh, ntitwobisiga inyuma igihugu cacu bice bi- byinshi cane n'abarimyi eh, n'aborozi ariko si ibyo bice gusa ariko n'imiryango ari ibyo a- ari yakuriye muri ibyo bintu canke uno munsi yitwa ko ikora ibyo bintu nayo bundi novuga nti abagerageza ku- kwimbura umwimbu wogaburira abarundi ntibasi ibice byinshi ariko rero twe tuvuga tuti abo bantu rero nuko bofata iya mbere haba muri ibyo bikorwa ubonye vy'ubwagronome avuze ni kimwe mu bi- mu byo abanyeshuri biga haba no mu bindi bikorwa bitandukanye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Eh, ni izihe ntambwe mumaze kugira mu gikorwa cyanyu mushobora kudushikiriza
yego murakoze cyane novuga nti intambwe twebwe tumaze gushika ko eh, ni intambwe eh, novuga nti si zike naho tukiri mu ntango novuga nti ibikorwa byacu bwa mbere hoho mwumva ko twakoze tukaronka eh, ishyirahamwe eh, rikaronka uburenganzira bwo gukora eh, ku mugaragaro kugira ngo eh, rishobore gukora nk'ayandi mashyirahamwe Eh, hanyuma eh, ikigira kabiri ni uko ubu- twashyizeho ingene twoshobora gufasha eh, ubwo rwaruka mu gushyiraho imigambi no mu kubigisha ibijyanye n'imigambi y'iterambere uwo turifuza ko tutohurira hamwe gusa twigishanya ahubwo twobishyira eh, mu ngiro eh, tu- kugira ngo bishobore kuba n'akarorero eh, gwi- n'akarorero keza mu rundi rwaruka hanyuma Eh, ikigira gatatu nuko novuga ko eh, turagerageza kugira amanama hanyuma du- tukumvikana intumbero y'ishyirahamwe n'ingene i- dutegereza gukorana n'urundi rwaruka mu makaminuza aho eh, ishyirahamwe ritarashika hanyuma kuko murazi ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi nico gituma eh, uyu munsi novuga nti tuguma dukora no mu ntumbero eh, kugira ngo yotuma ishyirahamwe eh, novuga ntirishika mu- rishinga imizi mu bice bitandukanye abantu benshi bakarimenya rigashika kuri benshi murakoze murakoze Eh, desire aduteye akamo desire uratwumva
ndabumva Eh, mwatubwira irindi zina naho mwambaye muri
nahayo mu kirere mu karere ka kirehe Eh, mufise ikibazo canke intererano
Eh, ni intererano hamwe n'ikibazo Eh,
Eh, agomba kubanza gushimira uyu mutumire kubera yuko avuga ibijyanye no kuraba ukuntu ateza imbere intwaro ateza imbere n'iterambere ry'urwaruka ndetse no ku bisata byose Eh, icyo nagomba kumubaza ni uko namubaza nti ngize n'amahirwe ni mu ishyirahamwe ry'abantu bahejeje kaminuza hamwe n'abasanzwe bari mu makaminuza byumvikana ko ari abantu baba bamaze gusoma byinshi bamaze gusoma byinshi kuri kubu no kuri kahise ku burundi Eh, hano mu burundi muri kino gihe hariho abo novuga ababyeyi bacu mu bya politike baba batabona kumwe ibintu abenshi rero bakaba bafite ibyo baba barakoze byiza cyangwa ibibi kera n'abandi baba bafite ibyo bakora byiza cyangwa ibitari byiza ubu hakaba harabayeho mu bihumbi bibiri na gatanu eh, uko abanyagihugu bari bemera ati twebwe turemeje yuko habaho itegeko ry'igihugu rigendera ko kandi ko izo ngingo ziba zigakurikizwa iyo iryo shingiro nko ryemeje rero rigakurikizwa mu ngingo ziba za- zirimwo hariho rero ukuntu iyo abantu bemeranya ibintu biza ikintu cyohindurwa ari uko kimaze gukora hari ukuntu rero bavuga bati ibintu ni ukubihindura ni ukubihindura ariko bikaboneka ko umengo abantu bamwe bamwe bagize amahirwe bakiga muri mu bantu ba kera eh, ukabona ko umengo bagashaka abandi bantu batari kumwe ariko atari abarundi a- a- muri rusange nagomba kumubaza nti we ku bwiwe ahagaze he ku bijyanye n'ukuntu ahindurwa ingingo ze zitari bwakore eh, mu ngingo zi- z'izo shingiro mbere biza mu gihe aba- aba- aba- nuko, eh, abahunze politike iba idasobanutse baba batari hafi ku bwiwe icyumviro cyiwe ni ikihe murakoze bamwishyuye ada juvenal
yego arakoze cyane desire ku ntererano ziwe atanze Eh, nogerageza kumubwira ko twebwe mu ishyirahamwe ajubel pe murumva ko ni ishyirahamwe eh, ri- at- ridaharanira inyungu za politike rihurikiyemo abanyeshuri cyangwa ndetse abahejeje kaminuza twe rero tuvuga tuti eh, ibwirizwa shingiro ni- ni- nibyo ubona ririko rirahinduka ariko tuvuga tuti twebwe ibyo onye nk'abandi barundi bose eh, turashobora kuvuga tuti ko ibwirizwa rihinduka cyangwa ridahinduka ni integuro y'igihugu eh, uko kibitegura twebwe tuvuga tuti mu gihe riba rihindutse baraheza bakihweza mbega rihindutse eh, mu ntumbero yihe bakaraba bati mbega iki kizoba cyiza cyangwa kizoba kibi bakabyihweza hanyuma bakabishyikiriza abanyagihugu nibaza rero ko nibyo eh, uyu munsi novuga ko biriko birakogwa ariko novuga nti twebwe eh, ico twoterera duterera nk'abandi barundi bose murazi yuko nabyo unye hazoba igikorwa co kurisigura twebwe rero nibaza ko nibaza bakatubaza mbega muremeza canke murahakana nibaza ko dushobora gu- dutegerezwa guterera nk'abandi barundi bose gushika uyu munsi batarabimenya ko eh, bataratangura kubazwa ko bemera canke eh, bahakana ivyo vyibwirizwa shingiro radiyo ijwi ry'amerika i washington dc uh, turiko dutera dusozera iki kiganiro uh, muri make wotubwira intambamyi ibibazo mu- mumaze guhura navyo naho mu- mutaramara igihe kirekire
yego novuga nti ibibazo duhura fideli si bike kuko novuga nti naho atari igihe kirekire ariko novuga nti ibikorwa byo byo turamaze kubikora kandi tubikora eh, tutaruhuka twerekeza imbere twiyumvira eh, ni ishyirahamwe uko ngene ritegereza gutera imbere eh, haba vuba canke ariko ku neza eh, y'urwaruka rwose twebwe rero eh, intambamyi si nkeyi twebwe ubwa mbere turahura n'intambamyi eh, z'uko ugwaruka eh, ntiri ni- ntiruri- ntirurivako ugwaruka ntirurivako kugira ngo rushobore eh, gukora no kuja hamwe mu iterambere ryoshobora kurushikana eh, kwihinduka ry'ubuzima bwabo uyu munsi baba basanzwe babayemo hanyuma ikigira kabiri ntituvyirengagiza hariho eh, eh, kahise eh, k'igihugu cacu nako nyene novuga nti ni intambamyi ni intambamyi kuko urabona yuko eh, ibihe vyagiye biraranga igihugu ko n'uno munsi eh, hari biguma bigi- bikigaruka hanyuma bigatuma urwaruka rudashobora gu- kuja hamwe rugumve go- ko rutekanye hanyuma eh, ubugira gatatu nuko ubwa mbere hoho eh, novuga ko urwaruka eh, ruratinya ruratinya eh, kuko novuga nti mu bikorwa vyabo ntibizerana ntibizerana ariko tukamenya yuko nyamwigenda katarimo iri mpeshyi jewe novuga nibyo twebwe tugerageza kubahanura twe rero twavuga izo ziraza z'ibintambamyi zigatuma badakora badashobora gukora n'igihe naho bakoze ibikorwa byabo ntibigire ingufu ziboneka kugira ngo bishobore gutera imbere ni izo ntambamyi ariko tukifuza ko eh, turi kumwe n'abo dukorana turi kumwe n'abanywanyi b'ishyirahamwe ibyo tuzogerageza eh, kubishikana ahatari hato kugira ngo n'urundi rwaruka rushobore kubona akarorero urakoze mutumire wacu habyarimana albin juvenal turako tuganira ayoboye ishyirahamwe ajube lp ishyirahamwe ry'urwaruka rwiga n'uruheza kaminuza ryishinze eh, guterera mu burongozi hamwe no gukunda igihugu no kwiteza imbere turashimiye rero umutumire wacu dushimire n'abashoboye eh, kugira uruhara muri iki kiganiro baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro vyabo bakabaza n'ibibazo hamwe na mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye rero mugira ibihe vyiza
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika